iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro muri kumwe na eugenie mukankusi ndabaramukije mwese genda kubeshya ubu ndimo ndagiye abandi bari ngaho ubwana bwanjye bwose bwaragiye nsigaye ndi umwe n'icyo gikecuru cyanjye uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi baturutse mu kirundo iyi nkuru hamwe n'izindi zirimo yerekeye imyigaragambyo kuri ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika i kigali abayikoraga basabaga ko liyetona generali karenzi karake watawe muri yombi mu gihugu cy'ubwongereza arekurwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kandi w'uburundi alain nyamitwe yasuye ijwi ry'amerika izi nkuru naho mu kanya mbere yaho ariko frederic nkundikije hagiye kubanza abagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi
mwaramutse inshuti mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkurikije agiye kubashikiriza amakuru nyinshi make y'amakuru twateguriye vise perezida wa kabiri w'urundi avuga ko ikiringo cya gatatu cya perezida pierre nkurunziza giteye ku biri n'amategeko ibiganiro hagati y'igihugu cy'ubugereki hamwe n'ibihugu bitanga ingurane byararangiye atamasezerano apfunditswe idonido y'aya makuru vise perezida wa kabiri yarahunze igihugu kandi yiyamirije ingingo ya perezida Pierre Nkurunziza yo kuguma ku butegetsi Gervais Rufikiri yabwiye radio France 24 ejo ku munsi wa gatatu ko atemera ikindi kiringo ca perezida avuga ko giteye kubiri n'amategeko umuhanuzi mukuru wa perezida Nkurunziza Wirinyamitwe yarashikirije amakuru ku kibanza Twitter avuga ati nagasaga kandi kumwikura niryo jambo riguma rigaruka mu karirimbo kandi ku mutima vice perezida wa kabiri ngo ashobora kuba ari mu gihugu cy'ububirigi perezidansi y'uburundi yabwiye radiyo ijwi ry'amerika ku munsi ya ntahe rufitikiri yari yagiye mu rugendo rujanye n'amabanga y'akazi agiye kumara iminsi mikeyi i washington naho umushikiranganji w'urundi ajejwe imigenderanire ala eme nyamitwe yabwiye radiyo ijwi ry'amerika ko abantu biyamiriza perezida pierre nkurunziza badategera neza ukuntu ibintu bimeze yavuze ko abantu bibaza ko yoba ariko ashira igihugu mu manga ku mpaka batazi ukuri yavuze ati perezida Pierre Nkurunziza arongoye Burundi kuva mu mwaka wa 2005 kandi ngo kuva atangwe kurongora Burundi yarakoze igikorwa gihambaye cyo gutsimbataza amahoro mu gihugu cyose kuvukanisha abarundi hamwe no guteza imbere igihugu amatora y'umukuru w'igihugu atekanijwe ku igerekezo rya 15 ry'ukwezi kw'indwi inyuma yaho yungurujwe kubera imyerekano abanyagihugu barenga ibihumbi ijana barahungiye mu bihugu bibanyi by'uburundi ibiganiro bihambaye hagati y'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'ubugereki alexis tsipras hamwe n'abatetsi bo mu ishyirahamwe ry'iburaya byarangiye mu masaha aheze i buruseli mu gihugu cy'ububirigi ati amasezerano apfunditswe yotuma leta y'ubugereki ironka igice cya mbere cy'umutahe w'ingwati wari gutangwa n'ibihugu biri mu ishyirahamwe ry'iburaya ivyo biganiro yagize n'abashikiranganji bo mu bihugu biri mu ishyirahamwe ry'iburaya byatanguye kugenda nabi ejo ku munsi wa gatatu igihe ata ruhande na rumwe rwari rwashoboye gushika gushikiriza ibintu bishobora kwemerwa n'urundi umushikiranganji wa mbere Tsipras yari yatekanije kubonana n'abatetsi bemereye ingurane y'igihugu ciwe ejo ku munsi wa gatatu mw'ijoro ariko ivyo biganiro byarangiye hakiri kare ata mutegetsi n'umwe atangaje ingene vyagenze bitekanijwe ko abashikiranganji bo mu bihugu biri mw'ishirahamwe ry'uburaya basubira kubonana uyu munsi ku wa kane ku mugoroba imbere y'uko inama nkuru y'abakuru b'ibihugu vyo muri iryo shirahamwe itangura igihugu c'ubugereki giterezwa kuba carishe ikigega mpuzamakungu FMI umwenda wa biliyoni zibiri z'amadolari imbere ku munsi wa kabiri yamara kugira ngo gishobore kuriha uyu mwenda kirakeneye kuronswa igice ca mbere c'umwenda gihabwa n'ivyo bihugu kingana na biliyoni umunani z'amadolari naho igihugu c'ubugereki cemeye guhindura amategeko agenga agashara gahabwa abafashe akaruhuko ko mu zabukuru kikongera kikemera kuduza amatagisi ku bidandazwa kirabandanya gusaba ko ibihugu biri mu ishyirahamwe ry'iburaya bisubiramwo ingingo zigenga umwenda igihugu c'ubugereki cahawe muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi y'amerika perezida barack obama yatangaje ko leta ya amerika itazosubira kugabisha kwagiriza ibyaha imiryango y'abanyamerika izogerageza kuganira n'imirwi y'iterabwoba yanyuruje imiryango yanyurujwe imiryango yanyurujwe n'imirwi ikora ibitero vy'iterabwoba canke inyuruza abantu canke imiryango y'abanyamerika izorihimirwi y'iterabwoba ingwati yo kubohoza imiryango yabo yagizwe imbohe perezida obama ejo ku munsi wa gatatu niho yatangaza ko amerika yihweje mu kiringo c'amezi atandatu umugambi wo guhindura ayo mategeko igihe yashikiriza iyo ngingo yagize ati dutegerezwa gukora neza gusumba yaratangaje ko leta y'amerika izogerageza gukoresha uburyo bwose ifise kugira ngo irokore abanyamerika bazoba bagizwe imbohe mu bihugu byo mu mahanga yavuze ko mu buryo leta y'amerika izokoresha hazoba harimwo gukorana cane gusumba n'imiryango y'abagizwe imbohe mu guhanahana amakuru hamwe no mu gukorana n'abigenga mu gikorwa co kumenya ikibanza banyurujwe barimwo hamwe no mu kubarokora yabarango naho abategetsi bo muri amerika bashobora kuvugana n'imirwi yagize abanyamerika imbohe ngo politike ya leta zumwe za amerika ku bijanye n'imbohe imaze imyaka myinshi ntizohinduka yamara muri ayo mategeko mashasha imiryango y'abagizwe imbohe ntizosubira kwagirizwa ivyaha mu gihe yotanga ingwate umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe otan yatangaje ko iryo shyirahamwe ritazoja mu guhiganwa mu mirwanisho n'igihugu cy'uburusiya
inshuti zacu murumva radiyo ijwi ry'amerika hivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interinete kuri radiyo yacu voa akadomo komu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi abanyeshuri ba kaminuza bari barahungiye kuri ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika i bujumbura guverinoma yarayibahaye amasaha makumyabiri n'ane ngo babe bahavuye ni inkuru ya mugenzi wacu tabita mukamusoni iyo ngingo icegera cy'umuyobozi mukuru w'igipolisi nibaza ko itari ingingo ni iterabwoba yagize aratsinda yiyadukije arasimbira mu ibarabara abo yasanzeho nibo yateye ubwoba ko bamaze kuduhamagara ntawe twabonye ngo tuvugane nta muntu n'umwe bavuganye nta rwandiko yazanye twe tubona ko ni iterabwoba risanzwe nk'iryo n'abandi abategetsi bamwe bamwe bakunze guca ngaha bagira bari mu mamodoka muzi abategetsi bamwe bamwe ni nk'abandi hari abakora mu rwego rw'iperereza bakunze guca hano bagenda baravuga amajambo nk'ayo nyine yuko badakeneye kutubona ngaha kw'iri barabara twebwe rero ko tubibona ni uko ibyo kuva ngaha kw'iri barabara ntiturota tuhava kuko ntidusa aho tujya ahubwo iyo avuga neza ko badukura mu gihugu tukahava kuko muri kaminuza twarahavuye batwirukanye hanyuma amabarabara yarazibiwe hagati mu gihugu iyo tuvuka uduzeyo baramufata bakamufunga abandi bakabica kuko hari abamaze gupfa muri nk'abaganga murabazi abamaze gupfa bagera kuri batatu kandi babiri muri bo barashwe ku mugaragaro n'igipolisi ni ukuvuga yuko rero iyo ngingo yiwe twibaza ko igamije tugirira nabi cyangwa kutwica nk'uko bica abandi bene wacu twe dushobora kuva ngaha twaje ngaha duhunze icyo twahunze ntikirava mu nzira ntitutegetse kuguma ngaha ntiturota tuva ngaha amahoro atabonetse ntabwo bamufise ko bashobora kubatera nk'umbure nk'uko muvuze ko n'abandi bose bama babatera ubwoba turabufise mugabo tuzokwemera kugwa ngaha ntaho dufise tuja ntituduga ruguru ahantu ho muri kaminuza baratwirukanye tuzokwemera dupfire ngaha ntaho dufise tuje bazotwica ngo tubimenyere ubu rero mwiriteguye gupfa mugabo mukamupfire ngaha mbere ko tutabona turiko turagenda ubundi ho tuja hehe turahanyure n'ubundi twaje duhunga umutekano niyo twahunge badusanze nayo tuzoja he ubundi ho ntaho turiko turaja natwo turapfa ariko leta y'u Burundi yarabasavye ngo nimusubire ku mashure ngo umutekano warabonetse imyerekano isa niyahagaze biraboneka yuko mu gisagara ubuzima bwasubiye gutangura bushasha iyo ngingo mwayakiriye iyo ngingo sinavuga ngo twayakiriye neza kuko naho bavuga ngo ngo umutekano wagarutse nibaza yuko nkuko mumaze iminsi mubibona nta munsi n'umwe naho turi ngaho aha naho turi hatavuga amasasu aha nyakabiga turumva amasasu umusaga haravuga amasasu n'ubu yara yaravuga cibitoki amasasu irigwa aravuga nico gituma gusubira muri kaminuza mbese no muri kaminuza yaravuze indani muri muri kaminuza nyene nico gituma batubwiye ngo hari amahoro n'umutekano nk'umunyeshuri w'uno munsi ko twosubira muri kaminuza y'u Burundi biteye ubwoba kuko n'abariyo turumva yuko mu kuryama hari ukungene naho baryama barara biyugaranye n'uri ndani atamenya urufunguruzo warubitse ninde yugarana abandi ayo n'amakuru adushikira nabo nyene abariyo ntibazi uwugara mbega none mwebwe mwibaza ko impera n'imperuka bizogenda gute mbega muzobandanya muba ngaha mbega murategekanya ikindi kintu muzokora inyuma y'ibi turizera turizera ko ibibazo by'uburundi bizoteba bikava mu nzira turemeza yuko uburundi nubwo biko biramera gutya bufise abagabo bashobora kugira icyo bakoze kugira ngo nanone ibibazo bihere kuvuga yuko rero tuzova ngaha cyangwa tuzoguma ngaha nitwi nibyo turyohera twumva twoguma ngaha nicyo gituma tuguma n'ibyo byizera tukavuga tuti eh, umunsi n'umunsi ibibazo turimo birashobora guhera hama amahoro akaboneka tukava ngaha turi twebwe nagomba nabamenyeshe umumenyesha makuru ko ntikizobara ubwa mbere igipolisi ki- gitera abanyagihugu cyangwa gitera abanyeshuri bo muri kaminuza mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe igipolisi cyaraduteye muri kaminuza mu kigo gikuru cyo ku Mutanga kirica bene wacu babiri ata kintu bazira nta n'imyiyerekano yari bwabe nta n'iby'ikiringo cyari bwabe ni ukuvuga yuko rero baraduteye badusanga aho turi baratwicamwo abapfuye abasigaye barasigara no ngaho mu makaritsiye bama bateye bakica abantu ariko nibaza ko nta abantu bose ntibarahunga twebwe twarahunze nibadusanga ngaha twe turabarindiriye baze batwice ari twese batwica twese cyangwa ari abasigara ariko gusa ahubwo twashaka gutera akamo igipolisi ko ibyo gutera abanyagihugu na cyane cyane abantu baba bahunze cyangwa ataco baba bariko baronona iyo ngendo igipolisi co yiheba igipolisi c'u Burundi mbega hamwe abarundi bose canke benshi bariko barahigwa buva muri iki gihugu vyogenda gute mbega mwaba barongozi b'igipolisi ntabigeze bava mu gihugu ngo bagihunge buba bagarutse gute nibaza yuko ico- ivyo bibazo bovyibaza hanyuma bakaraba ingingo ibereye guverinoma y'u burundi isanga umubano wayo n'ibihugu by'amahanga uhagaze neza nubwo bimwe mu bihugu by'amahanga bitavuga rumwe na perezida nkuru nziza ku kibazo cy'amatora mugenzi wacu etienne karekezi yavuganye na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u burundi alain aime nyamitwe wasuye ijwi ry'amerika kuri uyu wa gatatu ko wamenetse ikibazo cy'umutekano ni ikibazo abarundi bahunga n'ubu tuvugana hari abanyamakuru bacu mu kirundo bavuga ko abarundi bakomeje guhunga bambuka umupaka bagana mu rwanda ariko kandi hari n'amakuru yakomeje gutangazwa avuga ko na mburamatare wa kirundo yabivuzeho avuga ko hari abantu be- b'urwaruka bashobora kuba bafite ibigo bya gisirikare bitorezamo ahari bavuga ko bagatera ibitero mu burundi ayo makuru muyakira muteye igitero cyava hanze kije mu burundi nshaka kuvuga yuko twebwe eh, nka leta y'u Burundi tubanye neza n'ibihugu bibanyi Eh, ja bihugu urazi ko Burundi buhana imbe- imbibe n'igihugu ca ca Kongo Mhm.
eh, iharanira demokarasi igahana bibi n'igihugu ca Tanzania n'igihugu cy'u Rwanda muri ibyo bihugu uko bitatu je nta gihugu na kimwe muri muri ibyo mbona kiriko kiratera Burundi twebwe tubanye neza kandi twifuza ko iyo- uwo- uwo mubano mwiza ubananya u- u- u- u- u- u- u- mu nzira nziza abo tuvugana hirya no hino nta kintu na kimwe cyemeza koko ko hari igitero kizoza ki- ki- cyerekera uburundi hari ibintu byinshi by'impuha byagiye biravugwa ni impuha ku banyu kubanje Mm.
nta kintu na kimwe kibyemeza gihari icyo nzi ni uko eh, baba abanyarwanda baba abanyekongo baba tanzania tubanye neza kandi ko cyane cyane ku byerekeye igihugu cy'uburundi twifuza kubananya tubana neza ariko izo mpu- izo mpuha ibyo bihuha mwarabyumvise bwana minisitiri uvuze ko byavuze na buramatari Mm.
Eh, uvuze ko buramatari yabivuze mvuga nti ni igihuha ndabyumviye hano ko buramatari w- w- w'intara ya ya kirundo yavuze yuko aho hariho abantu baba bimenyereza mu eh, mu gihugu kinaka ariko jeje nshaka kuvuga ni ikihe ni uko ku bwacu ata kintu na kimwe dufise kivyemeza ejo nihagira ikintu kivyemeza haba mu gihugu ki- kimwe cyangwa kinaka tuzovugana n'aba- n'aba- n'abategetsi tubabwi- tu- tu- tubabwiye tuti turafise impungenge nyabona kubera ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi mugabo mu gihe tutararonka ikivyemeza wohera he kugira ngo ujye kuhagiza igihugu kanaka kuba kiriko kira- kirategura i- abantu baza gutera ibihugu ntabwo byabo.
byoroshye ngarutse ku kibazo cy'imibanire n'amahanga bwana ambasaderi leta zunze ubumwe za amerika ni kimwe mu bihugu byo ku isi mu bihangange byasabye burundi ko iby'aya matora ivuga ko iyi ngeri manda ya gatatu kuri perezida pierre inkuru nziza ibasaba ko mwaganira na- ni- n'indi migambwe mukumvikana ku buryo ikibazo cyakemurwa ibyo amerika bahamagariye mu byakira mute byo akamo uvuga amerika yateye burundi akamo sigashasha Mm.
Eh, koko hariho n'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu karere ka- kibi- ibihugu byo mu buseruko bwa afurika eh, byarakoranye kabiri Eh, icya- itariki cumi na gatatu rusama n'itariki mirongo itatu na- n'imwe rusama kandi ibyo byose byavuga bati- biti nimubandanye mu kuvugana mukora neza kugira ngo intuze i- i- kugira ngo kugira ngo ak- em, navuga em, mu mu mitima y'abarundi hamere neza tujye mu matora aba- abarundi bafite imitima i- i- i- i- imeze neza Eh, ata- ata- atagwamo ataki ibyo nabyo tu- turiko turabikora navuze neza yuko ivyerekeye ibyo byose bagiye bara- bara- baradusaba twarabikoze ibyo eh, ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ryasabye nako akanama ku- k'amahoro n'umutekano mu- ku- ku- ku- ku- ku- ku- ku- ku ishyirahamwe ry'ubumwe bwa- bwa afurika eh, kasabye turi ko turabishyira mu ngiro rero mvuga rero yuko hajya abamerika bya bindi bihugu bikwiye kureka izo nzego zo mu karere ry'ishyirahamwe ry'umwuga wa afurika ko zobana zikora akazi byatanguwe n'uburundi kugira ngo koko tugende twogorore ntihagire ibyo gusunikana ntihagire ibyo guterana imitego cyangwa guterana amajambo nk'uko bikunze kuza biraboneka hamwe n'ahandi birakenewe rero yuko twumvikana yuko inzego zo mu karere ka afurika ziri kuzigira ikibazo cy'uburundi zihabwa ubwo bushobozi uwo mwanya zikabananya zikorana n'abarundi n'uburundi nicyo gihambaye kuko ureka ko n'intambara twahitiye cyane cyane ni ibihugu byo mu karere byagiye birafata icyo kibazo mu minwa none kuki unye byohinduka
abantu bagera kuri magana atanu bari mu muhanda imbere y'ambasade y'abongereza basaba leta y'abongereza ko yafungura liyetona generali karenzi karake wafatiwe mu gihugu cy'ubwongereza kugeza ubu nta muntu n'umwe uratangaza ko ari we wateguye iyi myigaragambyo ni inkuru ya mugenzi wacu asumuta kaboye karake wacu turamushaka karake wacu turamushaka bwabongereza ntitubashaka
aya ni amajwi y'imbaga y'abantu biganjemo urubyiruko n'abagore bigaragambije kuri uyu wa gatatu imbere ambasade y'abongereza mu rwanda abigaragambyaga bari bitwaje ibyapa byanditseho ko basaba leta y'ubwongereza kurekura karenzi karake ko barambiwe agasuzuguro k'abazungu imbere ambasade y'ubwongereza hatangiwe ubutumwa bwasomwe n'umwe mu bari bitabiriye imyigaragambyo nyakubahwa ambasaderi w'ubwongereza mu rwanda mwafashe umwe mu bayobozi b'igihugu bahagaritse jenoside muri iki gihugu turagira ngo mumurekure kuva nk'ejo igihe mwamufashe mumurekure mufate mufate abo mufite mucumbikiye inkongi z'ibibi mucumbikiye abajenosideri aba aribo mufata ambasaderi w'ubwongereza waje kureba abigaragambyaga yabagejejeho ubutumwa bw'igihugu cye And I understand your frustration. Okay. Secondly, all I can say is what I've said before, which is that this was a, a legal decision, you understand?
mu mvugo ihinnye yagize ati ndumva akababaro kanyu icya kabiri icyo navuga ni nk'icyo navuze mbere ni icyemezo cyashingiye ku mategeko bisabwe n'ubutegetsi bwa esipanye ubwongereza bukorana bya hafi n'u rwanda kandi turifuza gukomereza muri iyo nzira kandi turacyemera iterambere rikomeye u rwanda rwagezeho muri iyi myaka makumyabiri ishize murakoze kuri ubwo butumwa mungejejeho kandi ntabwumvise murakoze But thank you for your message, and I've understood it. Thank you very much.
ntibyari byoroshye kumenya uwateguye imyigaragambyo ariko umuyobozi w'akarere ka gasabo aho iyo myigaragambyo yabereye bwana rwamurangwa steven yabwiye ijwi rya amerika ko higaragambije abanyarwanda bose babyifuza cyakora uyu muyobozi yavuze ko atari bo batanga uburenganzira bwo kwigaragambya ko butangwa na polisi y'igihugu umuvugizi wa polisi y'u rwanda amaze kubwira ijwi rya amerika ko abigaragambya babanje kubisabira uburenganzira kandi ko babuhawe yavuze ko nta bantu bakora imyigaragambyo batabiherewe uburenganzira na polisi ariko yirinze kugira uwo avuga waba wasabye ubwo burenganzira bamwe mu bigaragambya babwa ijwi rya amerika impamvu bari mu muhanda si leta idutuma ni umutima wacu udutuma kubera ko aho turi ni mu rwanda tugomba ariko kureyagitinga kuko tudashaka kugasuzuma nibidahinduka muraguma hano nibidahinduka turaguma hano n'ibitazahinduka tuzaguma i london kuko abenshi ni abanyagihugu babo tuzahaguma kugeza igihe bamurekuriye kuko ako ni agasuzuguro n'ipfunwe y'uko yahagaritse jenoside n'ipfunwe y'uko yashwaje turikwaze imyigaragambyo nk'iyi yerwaga mu mpera z'ukwezi kwa cumi k'umwaka ushize icyo gihe abantu banyuranye basimburanaga bigaragambya ku cyicaro cya radiyo bbc y'abongereza ikoreramo basaba ko iyo radiyo yafungwa kubera filime yari imaze iminsi isohotse ivuga ku rwanda abanenga iyo filime bakemeza ko ipfobya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
inshuti mwumva radiyo ijwi ry'amerika uyu ni umwanya w'ikiganiro cya siporo n'imikino umugezwaho na mugenzi wacu fideli niyo ngabo
mu kiganiro cy'inkino turavuga ku gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'abapfasoni kiriko kibera muri iki gihe mu gihugu ca Canada no ku gikombe cy'ibihugu byo muri Amerika mu manuko bita Copa America kiriko kibera muri iki gihe mu gihugu ca Shiri dutangurire ku gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru c'abapfasoni kiriko kibera muri iki gihe mu gihugu ca Canada aho mu nkino za kimwe ca kane z'ico gikombe ku munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri na zitandatu z'uku kwezi kwa gatandatu igihugu c'Ubudagi kizohura n'igihugu c'Ubufaransa mu gihe ubushinwa buzohura na leta zunze ubumwe za amerika mu nkino zizoba ku munsi wa gatandatu itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa gatandatu australia izohura n'ubuyapani mu gihe canada izokina n'ubwongereza igihugu cya australia cyaratangaje abantu mu gukuramwo umugwi serukiragihugu wa brazil abantu bari biteze ko mu bisanzwe woshitse kure muri iryo higanwa gushika ubu inkino zimaze kuba zararyoheye ijisho n'ibitsindo byinjijwe mu gice cy'imbere ya kimwe cya kane naho mu gikombe cy'ibihugu byo muri amerika yo mu manuko bita copa america kiriko kibera mu gihugu cya shiri muri iki gihe mu nkino za kimwe cya kane igihugu cya shiri cyakiye ico gikombe cyahuye na Uruguay igihugu cya shiri cyakiye ico gikombe cyahuye na Uruguay ejo ku munsi wa gatatu mu rukino ruza kuba uno munsi wa kane Bolivia iza guhura na Peru ku munsi wa gatanu Argentine izohura na Colombia mu gihe ku munsi wa gatandatu itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa gatandatu Brazil izohura na Paraguay Brazil izohura n'umugwi utoroshe wa Paraguay. Paraguay ni umugwi utinjiza mu bisanzwe ibitsindo vyinshi yamara uzi kuzitira cane mu bituma bitorohera imigwi bikina kuronka vyoroshe uburyo bwo kwinjiza ibitsindo kworoherwa kwinjiza ibitsindo imigwi ya Peru na Bolivia niyo migwi yatangaje abantu kurusha iyindi migwi isigaye mu ihiganwa rya Copa America urukino hagati ya Colombia na Argentine ni urukino rutazoba rworoshe kuko iyo migwi ibiri naho iterekanye neza ubuhinga bwayo gushika ubu iri mu migwi ishobora kugira amahirwe yo gutwara igikombe ca Copa America urukino rw'igice ca nyuma c'igikombe ca Copa America ruzoba ku itariki zine z'ukwezi kw'indwi aha niho turangirije amakuru y'inkino twari twabateguriye muri iki gitondo
ijwi ry'amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
mu bihugu bya irake na siriya umugwi w'ikinyayisilamu wa isil uriko utuma ubuzima bw'abagore n'abakobwa buba nabi ivyo bigaragara mu banyagihugu b'inkehwa ibihumbi by'abakobwa n'abagore baratwawe n'uwo mugwi mu ici ry'umwaka urangiye bamwe mu bakobwa bari hagati y'imyaka ndwi na munani barafashwe ku nguvu abandi barongogwa ku nguvu n'abagwanyi b'abanyesilamu mugwi isil abandi nabo baragurishwa bajanywa mu buja leta zunze ubumwe za amerika iriko irageza imfashanyo ku bantu bazikeneye ariko basaba ko amakungu akwiye gukora ibirenze mu gukingira abantu no gufasha abagore hamwe n'abakobwa bahuye n'ibibazo by'intambara nk'akarorero muri leta iharanira demokarasi ya kongo ugufata ku nguvu abakobwa cyabaye kimwe mu bigwanisho bikoreshwa mu konona ubuzima ibyo bigaca bivomera mu cyoze intambara kandi bikaba intambamyi ku mahoro n'umutekano birama leta zunze ubumwe za amerika iriko irakora ibishoboka kugira uruhara rw'ubutungane rugaragare abacamanza bariko baregera abanyagihugu ku buryo ibyabona bihabwa akaryo ko gushikiriza icyo byabonye ku bw'ibyo bica bituma abanyagihugu bagira icyizere ko bakoze ibyaha bazohanwa ugufata abagore ku nguvu mu ntambara ni ikibazo amakungu akwiye guhagurukira ariko naho biri uko abagore n'abakobwa ntibavugwa gusa mu byaha bakorerwa barafise uruhara ruhambaye mu kibano no mu miryango barafise uruhara mu gufata ingingo kandi bari mu batuma amaleta akora neza uguhohotera igitsina gore harimo no kubafata ku ngufu mu ntambara bisubiza inyuma iterambere mu gihugu inyigisho zigasubira inyuma amagara y'abantu agatituka guhangana n'ikibazo cyo gufata abagore ku nguvu ni nkenerwa mu gihe twifuza iterambere rirama no kwiyongera k'ubutunzi
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika muracyari kumwe na radiyo ijwi ry'amerika hivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda frederic nkundikije hagiye kubagezaho inshamake y'amakuru
mu makuru twabashikije twabwiye ko vice perezida wa kabiri ya Burundi yahunze igihugu kandi yiyamirije ingingo ya perezida Pierre Nkurunziza yo kuguma ku butegetsi Gervais Rufikiri yabwiye radio France 24 ejo ku munsi wa gatatu ko atemera ikindi kiringo ca perezida avuga ko giteye kubiri n'amategeko umuhanuzi mukuru wa perezida Nkurunziza Willy Nyamitwe yarashikirije amakuru ku kibanza Twitter avuga ati nagasaga kandi kumwikura niryo jambo riguma rigaruka mu karirimbo kandi ku mutima vice perezida wa kabiri ngo ashobora kuba ari mu gihugu cy'ububirigi perezidansi y'uburundi yabwiye radiyo ijwi ry'amerika ko umushyana rufikiri yari yagiye mu rugendo rujanye n'amabanga y'akazi agiye kumara iminsi mikeyi i washington naho umushyikiranje w'uburundi yajejwe imigendanire alain aime nyamitwe yabwiye radiyo ijwi ry'amerika ko abantu biyamiriza perezida pierre nkurunziza badatege neza ukuntu ibintu bimeze twabwiye kandi ko ibiganiro bihambaye hagati y'umushyikiranganji wa mbere w'igihugu cy'ubugereki alexis tsipras hamwe n'abatetsi bo mu ishyirahamwe ry'uburaya byarangiye mu masaha byarangiye masaha aheze iburuseli mu gihugu cy'ububirigi ati amasezerano apfunditswe yotuma leta y'ubugereki ironka igice ca mbere c'umutahe w'ingwati wari gutangwa n'ibihugu biri mu ishyirahamwe ry'uburaya ibyo biganiro yagize n'abashikiranganje bo mu bihugu biri mu ishyirahamwe ry'uburaya byatanguye kugenda nabi ejo ku munsi wa gatatu igihe ataruhande na rumwe rwari rwashoboye gushikiriza ibintu bishobora kwemerwa n'urundi umushikiranganje wa mbere Tsipras yari yatekanije kubonana n'abategetsi bemereye ingurane giciwe ejo ku munsi wa gatatu mu ijoro ariko ivyo biganiro byarangiye hakiri kare atamutegetsi n'umwe atangaje ingene zagenze twavuze kandi ko perezida barack obama yatangaje ko leta y'amerika itazosubira kugabisha kwagiriza ibyaha imiryango y'abanyamerika izogerageza kuganira n'imirwi y'iterabwoba yanyuruje imiryango yabo cyangwa imiryango y'abanyamerika izoriha imirwi iterabwoba ingwati yo kubohoza imiryango yabo yagizwe imbohe perezida obama ejo ku munsi wa gatatu niho yatangaza ko amerika yihweje mu kiringo cy'amezi atandatu umugambi wo guhindura ayo mategeko igihe yashikiriza iyo ngingo yagize ati dutegerezwa gukora neza gusumba yaratangaje ko leta y'amerika izogerageza gukoresha uburyo bwose ifise kugira ngo ikore uh, irokore abanyamerika bazoba bagizwe imbohe mu bihugu byo mu mahanga twavuze kandi ko umunyamahanga mukuru w'ishyirahamwe OTAN yatangaje ko iryo shyirahamwe ritazohatirwa kuja mu rugamba rwo guhiganira kugwiza igwanisho n'igihugu cy'uburusiya Jens Stoltenberg yabwiye abamenyesha makuru ari i Buruseli mu gihugu cy'ububirigi ejo ku munsi wa gatatu ko ishyirahamwe OTAN ritegerezwa kunagura ubushobozi bwaryo bwa gisirikare kugira ngo rishobore gukingira igihugu cyose gihurikiye mu iryo shyirahamwe coterwa Stoltenberg yatangaje ikiganiro yatanze ico kiganiro imbere yuko inama y'abashikiranganje bajejwe kwivuna amansi itangura mu gihugu c'ububirigi yashikirije ayo majambo inyuma yaho umushikiranganje wa leta zunze amerika ajejwe kwivuna amansi Ash Carter atangarije ko Amerika izoha ivyo bihugu bimwe bimwe vy'Iburaya igwanisho bikomakomeye
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika hivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri mikoro mwari kumwe na eugenia mukankusi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.